mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese kandi mbibutsa ko mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda ku mirongo migufi shoti wevuze mu burundi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri ni ukugera mu kanya isa mbiri mwadusanga kandi no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu no ku rubuga rwa fesibuke voa radiyo yacu ikaze mwese kuri radiyo yanyu turabye ko tungana n'umunsi turarenza inusu ya uniyo europeyeni dufite isoko rinini dukoze neza turabona yuko natwe twakora nk'ibindi bihugu muri aziya usanga baragwanije ubukene mu myaka cumi na mirongo itanu n'itatu uwo ni libera mfumukeko umunyamabanga mukuru w'umuryango w'afurika y'uburasirazuba mu nama ya gatandatu y'abari mu rwego rw'abikorera ku giti cyabo n'amashyirahamwe yigenga irimo kubera i Nairobi muri kenya iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye harimo iyerekeye uruzinduko rwa perezida w'ubushinwa Xi Jinping mu rwanda n'iy'abana bata amashuri mu ntara ya muyinga mu burundi bakajya gushakisha imirimo mu gihugu cya tanzania turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya mube hafi ya radiyo yanyu turabararitse u rwanda n'ubushinwa bimaze gusinya amasezerano cumi n'atanu y'ubufatanye nyuma y'uruzinduko rwa perezida w'ubushinwa Xi Jinping yagiriye mu rwanda ayo masezerano hari mu rwego rw'ubucuruzi ishoramari ingendo zo mu kirere n'urwego rw'ubuzima n'ubucuruzi n'ubucukuzi mubabarire bucukuzi bw'amabuye y'agaciro perezida w'ubushinwa Xi Jinping arasoza urwo ruzinduko rw'iminsi ibiri agirira mu rwanda ku mihanda Xi Jinping yari bunyureho kare uyu munsi hajya ku biro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda hagaragaye urubyiruko rutari ruke rwari rwaje kumugaragariza urugwiro urwo rubyiruko rw'u Rwanda rwaganiriye n'ijwi ry'Amerika kuri uru ruzinduko ni inkuru mugezwaho na mugenzi wacu uri i Kigali mu Rwanda Eric Bagira ubusa
ku muhanda wa kimihurura uhereye ku nyubako kigali Heights yegeranye na kigali convention center urubyiruko rwaturutse mu mpande zitandukanye z'umujyi wa kigali rurahagaze ku murongo kumanuka ukagera kuri hoteli meridie umutekano wakajijwe muri ibyo bice bari mu mugambi wo kugaragariza urugwiro perezida w'ubushinwa Xi Jinping bararangwa n'indirimbo zitandukanye zibumbatiye insanganyamatsiko z'iterambere uko imodoka z'abategetsi zitambuka buri umwe afite amatsiko yo kubona imbonankubone shinji pingi ese koko uwo twaje kureba niwe turi gukekeranya ntabwo twamenya ngo ntuyu cyangwa se uyu tumenye amatsiko ashire muri twebwe babanje gusobanura impamvu yo kuba kuri iyi mihanda impamvu turi hano twaje kwakira umushyitsi w'ikirenga we perezida w'ubushinwa wadusuye kandi turabyishimiye rwose nk'abanyarwanda mutubwire noneho uruzinduko ruvuze iki kuri mwebwe nk'abanyeshuri urubyiruko ubushinwa ni igihugu twigiraho kuko ni igihugu mu myaka ishize mu myaka nka mirongo ine mirongo itanu cyari gikennye nk'ibindi byose ariko kugeza ubu ngubu ubushinwa ni igihugu giteye imbere gifite ekonomi iteye imbere gifite tekinoloji iteye imbere kandi gifite abaturage benshi bahagije kandi bakora bakunda n'umurimo natwe nk'abanyarwanda ubushinwa n'abashinwa tubafatiraho ni intangarugero kuri twebwe uyu nawe utari bubone amahirwe yo guhura imbona nkubone na perezida w'ubushinwa ku mutima hari byinshi yabaza uyu muperezida w'igihugu cya kabiri ku isi mu bukungu mbashije kuganira na perezida w'ubushinwa namubaza ni irihe banga bakoresheje nk'abashinwa kugira ngo babagezeho bageze ubu ngubu narangiza nkanamubaza ni gute ashobora kudufasha twebwe ku buryo natwe tugera ku rwego bagezeho mushiki we bari kumwe nawe ati namusaba kugira ngo yohereze abaterankunga mu gihugu cyacu kubera ko twebwe urubyiruko turacyafite ikibazo cy'akazi akazi karacyari gake rero atwohereje abaterankunga byadufasha cyane muri uru rubyiruko harimo n'abaturutse mu mirenge y'ibyaro uyu waturutse induba mu karere ka gasabo ati icya mbere kugira ngo tugaragaze ubumwe bw'abanyarwanda muri uru rubyiruko rwari ku mihanda mu mujyi wa kigali rutanga ikaze ku mukuru w'igihugu cy'ubushinwa humvikanyemo bamwe bavuga ko habayeho kutubahiriza igihe bagaheraho bibaza ibibazo bimwe binagoye kubibonera ibisubizo bya vuba kuza hano ni ukwitabira kuko ari ngombwa kuko tugomba kwakira umushyitsi no kwerekana ko dushyigikiye igihugu ariko si gahunda yo kuvuga ngo ni ukuhirirwa ni ibintu bitaje nta gahunda runaka gahunda yari ngombwa kugira ngo amasaha ni aya ngaya twahagera twe twari turi kwibaza niba bishoboka ko aramutse agiye mu mushinga guhura n'urubyiruko nabo babahagarika gutya mwahageze sangahe twe twahageze saa kumi n'ebyiri n'igice ariko urumva hari abageze saa kumi n'imwe bavuye mu mirenge
ugereranije abari ku mihanda muri uyu mugambi bageraga mu gihumbi magana atanu bamwe muri bo bakavuga ko ubu bwitabire bwari ngombwa mu yindi ndorerwamo ariko ngo ni ikimenyetso cyo kubura icyo gukora ku rubyiruko ariko ikigaragara cyo urubyiruko ni abashomeri ku munsi wa mbere w'akazi kwa mbere nibwo akazi gatangira hakaza abantu ibihumbi bingahe bibiri birenga urumva ko ari ikibazo urubyiruko rutanga isomo rurashomera ahubwo nta kazi kubera ko uyu ni umunsi w'akazi wa mbere nibwo akazi katangiye ariko ibihumbi bibiri bikaba biri kuri parede hano ni ikibazo nubwo ari byiza twaje kwakira ariko ni ikibazo bagakomeza bavuga ko aho bibaye ngombwa hajya habaho kubahiriza igihe kuko ngo n'ubushinwa bafata nk'icyitegererezo burangwa no gukorera ku gihe nk'imwe mu ndangagaciro itumye bakataza mu iterambere ubu ni sanganya twabyutse saa cyenda arahaza agatotsi ka mu gitondo nawe arakazi ko kuwa mbere noneho iyo udafite n'akazi kaba karyoshye tuba tuzi ko bitangira nka saa mbiri gutyo samuha ikintu aba- abantu batarakoresha bataramanaginga iki gihe ni igihe kandi igihe kirahenda burya iyo wap- hajya ubyuka ugapanga umunsi wawe uko ugenda iyo utagenze uko wabishatse hari byinshi byawe bipfa Yes.
mwumva mwakwigira iki ku bashinwa ku bashinwa ibo bafite igihe cyabo bagikoresha neza ushinzwe iyo akubwiye ngo ngiye kukubakira umuhanda ndawukora iminsi itatu itatu ishira warangiye Ku- iyo akubwiye ngo duhurire ahantu saa mbiri saa mbiri aba yahageze ahubwo wowe ukamukereza warengejeho umunota umwe uru ni uruzinduko rw'amateka ku rwanda kuba igihugu nk'ubushinwa cyiza ku mwanya wa kabiri ku isi mu bukungu kigenderera u rwanda uru ruzinduko rwa perezida w'ubushinwa mu rwanda rubaye nyuma y'uruzinduko rwa perezida w'u rwanda paul kagame yagiriye mu bushinwa mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na karindwi igikomeye kuruta ni ugukomeza gushimangira ubufatanye ku bihugu byombi bumaze imyaka isaga mirongo ine eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze eric kuri iyi nkuru y'urubyiruko rwari rwagiye kugaragariza urugwiro perezida w'ubushinwa Xi Jinping mu rwanda aho asoje uruzinduko rw'akazi rw'iminsi ibiri ni rwo ruzinduko rero rwa mbere mu mateka umukuru w'igihugu cy'ubushinwa hagiriye mu rwanda uruzinduko rwe rubaye mu gihe icyo gihugu cy'ubushinwa gikomeje kwigarurira isoko ry'afurika tunyarukiye noneho muri kenya umuryango wa afurika y'uburasirazuba ushobora gutera intambwe nk'iyindi miryango yo mu bihugu bya aziya n'uburayi hamwe n'abayobozi n'abanyemari n'abikorera ku giti cyabo bashyize ingufu hamwe mu migambi y'iterambere ibyo byatangajwe na libera mfumukeko umunyamabanga mukuru w'uwo muryango mu nama ya gatandatu y'abari mu rwego rw'abikorera ku giti cyabo n'amashyirahamwe yigenga irimo kubera i Nairobi muri kenya muri iyo nama ariko ibihugu by'u rwanda n'uburundi ntibyaserukiwe ku rugero rw'ibindi bihugu uburundi ntawaruserukiye naho u rwanda rufite umutegarugori umwe gusa waruturutsemo mugenzi wacu eroge wirika neza aduha inkuru irambuye muri iyo nama y'iminsi ibiri abayitavye bazorabira hamwe imigambi y'iterambere ry'abanyagihugu bo mu karere n'inyungu bakura mu bwiyunge bw'ibihugu vyabo uhereye ku gutembera mu bihugu bigize uwo muryango wa EAC bitagoranye ukwiga ukwivuza guhanahana ibicuruzwa hamwe no gushora imari mu bitegurwa byose mugabo liberamfu mukeko umunyamabanga mukuru wa EAC yemeza ko abantu aribwo butunzi nyamukuru umuryango aramutwe ufise itunga dufise rihagaze ku bantu dufise Aha muri ishyirahamwe ryacu dufise abantu hafi miliyoni ijana na mirongo irindwi urabona rero abantu bamara itunga no mu muryango abantu bamara itunga rero iyo ufise abantu miliyoni ijana na mirongo irindwi aba bantu ni abantu usanga bagura ibintu muri abo bantu hari abantu benshi bakiri batoyi usanga baciga ibintu bagifise n'umutwe wo kwiga no kwemvanta no kuzana ibintu bishasha ubwo nibwo butunzi biri- biri mu bintu dutunze cyane rwose aha muri yasi navyo wanashima urabye n'andi mashirahamwe ya- ya hirya n'ino cane cane nka- nk'ay'i buraya canke muri amerika usanga baza kuganira na twebwe batubaza ukuntu nabone boza bakagurisha ibintu muri iyi teritwari yacu kuko bazi ko dufise abantu benshi cyane rwose kuko barabona potensiyeli y'abantu dufise Liliane Wantege yaje ava mu ihuriro ry'imiryango nyarwanda hatari iya leta asanga mfumukeka avuga ukuri cyane rwose aba baturage ni umu- ni ubutunzi dufite cyane mu- muri uyu muryango kuko se neza umuturage aramutse atari mu byo ukora waba ubikorera ndetse nyuma ya byose kugira ngo uwo muturage atere imbere koko umunyamabanga mukuru wa EAC avuga ko abakorera mu bisata bitandukanye bategerezwa gushira ingufu hamwe uko turi ibihugu byinshi turi kumwe dufite isoko rinini cyane rwose ni isoko ry'abantu miliyoni ijana na mirongo irindwi ufashe nk'uburundi bwonyine ni miliyoni nka cumi cyo kimwe n'u rwanda ariko rero iyo twese turi hamwe urumva duca tubwira abantu benshi cyane rwose ufashe n'itunga ry'ibihugu amaresources naturelles dufise muri ibi bihugu ni menshi cyane rwose ku buryo ishyirahamwe ry'iwacu rigize miliyoni zibiri n'igice hafi z'ibirometero kwadatatu dufise teritwari nini cyane rwose nk'uno munsi urabye ko tungana n'umunsi turarenza inusu ya union européenne rero dufise ahantu hanini cyane rwose dufise isoko rinini dukoze neza turabona yuko natwe twakora nk'ibindi bihugu muri aziya usanga baragwanije ubukene mu myaka cumi mirongo irindwi itatu aho rero niho twese abategetsi b'iwacu natwe two muri kominote twaba twize yuko dushobora gukora ibintu n'ingoga tumaze imyaka mirongo itatu mirongo ine mirongo itanu mirongo itandatu usanga twama turi inyuma usanga segiteri pirive turi inyuma usanga abantu bacu bahanzwe n'ingorane zimwe twese ubunye tuvuga duti hageze ko gihinduka imbere y'uko gihinduka ariko hari ibyo mfumukeko yishimira ubu turabona yuko mu bihugu byose abantu barakuye inyungu hariho n'ibihugu byinshi cyane rwose usanga hari habuze akazi atama entreprise menshi aza ariko aya mbere yahaje dufashe nk'uburi n'u rwanda amasosiyete manini manini cyane rwose ari muri kenya no muri tanzania cyane cyane muri kenya no mu buganda ubunye yaraje arugurura muri ibihugu bibiri niho mubona nka zijya za amabanki manini manini nka dtb nka kcb bajya bose baje ari nuko turi mu ishyirahamwe rimwe kuko biborohera kuva mu bihugu barimo bya tanzania bya kenya bakaza mu rwanda no mu burundi bagatangura mu kuza muri ibyo bihugu barahaye akazi abantu benshi cyane rwose ibihugu by'uburundi n'u rwanda ntibyaserukiwe ku rwego rw'ibindi na sudani y'epfo yinjiye ubwa nyuma muri uwo muryango yarungitse intumwa nyinshi kubirusha mu gihe uburundi atantumwa n'imwe bwarungitse u rwanda rwo rwaserukiwe n'umukenyezi umwe rudende uwantegabona ko igihugu ciwe caserukiwe n'aho ari kinege kuba mpande u rwanda rwaserukiwe ntacyo bitwaye cyane cyane hagambiriwe guha ingufu cyane private sector na civil society rero turahari kuba mpari ntabwo u rwanda nyine rurahari nahageze ubwo butumwa n'ubundi nanjye ndabujyana kandi buragera aho bugera ku baturage nka civil society turabegereye cyane ubwo butumwa nabujyana nibaza ko kuba naje u rwanda rurahagarariwe ikiganiro cy'ibanki ya afurika ijejwe iterambere bad giheruka gusohoka cyerekana ko umuryango wa afurika w'ubuseruko ease ari wo wa mbere umaze gutera imbere kurusha iyindi yose ku mugabane wa afurika mu bijanye n'imigambi y'ubwiyunge icyo bita la communautaire la plus integre mu rurimi rw'igifaransa eroje wurikaneza nairobi ijwi rya amerika eroje ngushimire kuri iyi nkuru tunyarukire noneho mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'uburundi aho abana b'abanyeshuri bo muri komine giteranyi mu ntara ya muyinga bacikiza amashuri bivuye ku mpamvu zitandukanye muri zo ahanini harimo kujya guca inshuro mu gihugu cya tanzania umusenyeri ukurikirira hafi ibijyanye n'indero mu ntara ya muyinga asaba amahanga kongera gushyigikira urwego rw'uburezi nyuma y'ibihano ayo mahanga yafatiye igihugu cy'uburundi mugenzi wacu mu ntara ya muyinga diane donse abaye inkuru irambuye amakuru dukura mu buyobozi bw'indero muri komine giteranyi ni uko buri mwaka hamara ibitigiri by'abanyeshure bahevye kwiga insiguro z'uku guheba ni ubwinshi bw'abanyeshure baharangwa batigishwa nk'uko bikwiye ku bw'ubukene bw'amasomero hamwe n'abigisha ariko kandi ibintu birunyurwa n'ubukene abana basanzwe babayemwo mu miryango uyu mukenyezi atubwira ibyo ku mubanyi wiwe nk'ubu hariho umwana w'umubanyi yiga mu mwaka w'indwi yagiye mu ijoro aje tanzaniya mugabo yagiye kubera iwabo ataburyo kubera bigisha abana batatu ibyo si ngorane abajeje intwaro ku mitumba bavuga ko mu bihe by'ikiruhuko bagenda ku bwinshi uwurongoye umutumba wa murama wo muri no komine ya giteranyi ihana urubibe n'igihugu ca tanzaniya ntawihebura reveriyano avuga ko kuri uwo mutumba abana ijana aribo bamaze kuja guca ingero muri kino kiruhuko muri abo abagera kuri cumi ngo ntibagaruka kubandanya amashure n'imiburiburi hagiye nk'abanyeshuri ijana usanga hagaruka mirongo icenda icumi bagaca basigarayo kenshi iyo bavuyeyo ugasanga barose udufaranga twinshi bakaba baraguze uturato bakagura n'izindi mpuzu nyine nyinshi biratuma bashobora guheba kuko baca babona yuko iyo bagiye ku ishuri batongera kuronka uduhuzu cyangwa udutelefone kandi kenshi amatelefone nayo narakunda kubasamaza uyu musore ntambara jean claude yungururijwe mu mwaka w'icumi na kabiri na wene avuga ko ariko aritegura kujya kurondera ibikoresho by'ishure agaca agaruka umwaka w'ishuri utanguye nashaka nzobanze nsimbire tanzania mbanze ndabe ko noronka ibikoresho by'ishure kuko nk'ubu bitugora bizogenda ryari ubu ndindiriye agatike kubera nshaka kwigira gusimbira imbere ariho hari agasome kameze neza aho bishobora guca ndaturonkana n'ingoga none ko hariho ngo abagenda bagaca baguma ntibagaruke kwiga wowe uzogaruka eee je nogaruka sinoca mpeba amashuri ubu ariko rero abana b'abigeme bobo bahura n'ingorane yo guca ahanini basama imbanyi nk'uko uyu mukuru w'umutumba wa tura dominiko miburo abivuga usanga bamwe bagera abana b'abakobwa baca baja ku bagabo bakazogaruka bafite abana cyangwa ugasanga abantu b'abatanzaniya babatoye b'imisore yaho canke ibigabo bifite abandi bagore ugasanga birigaragaje yuko bije no kungaha mu gihugu kuza kuramutsa ku mitumba tukababona ariko urumva yuko ivyo bintu natwe ntibitunezera abajeje intwaro ku mitumba basaba amashirahamwe ashigikira urwaruka kuruba hafi mu kuruha akazi mu bihe by'ikiruhuko ariko nyabuna ku bwa musenyeri porotasi nkurikiye icegera c'umwepiskopi wa diyoseze katolika ya muyinga akurikiranira hafi ibijanye n'indero runtu na rukirisi mu mashure abona ko amakungu yahora afasha mu bijanye n'indero yo kwikubita agashi inyuma y'ibihano yafashe kugira ngo indero y'abana inaguke indero ni ikintu ciza ca bose kuko umwana yizo ngaha mu burundi zuba ko azorera abarundi gusa azorera n'abandi ashobora kuronka ico yakuye muri uko kwiga kwiwe akabishikiza abandi bo mu- bo kw'isi yose nico gituma rero makungu yoteje kudufasha kuko naho hoba hari ibibazo mu burongozi ico nicoca gituma bahana abavyeyi nicora gituma bahana abana bashaka kwiga nukuri je ndabona amakungu eh, yotegejwe ngaho o, kwikubita agashi kuko umwana nta gicumuro aba yakoze igicumuro kuri ubu kiba cagizwe n'abo baba bari ku butegetsi ariko kandi ntibibagiye ko tuvuye kure turi bamvuye kure twaciye mu bihe bigoye none iyo umuntu avuye ahantu hagoye ega biraruhisha amakuru dukura mu buyobozi bw'indero muri komine giteranyi ni uko mu myaka iheze ibitigiri by'abana baheba kwiga byibonekeza ku rugero runini ugereranije n'uyu mwaka ibicindwi ku ijana nibyo byahevye uyu mwaka w'ishuri uheze mu gihe uw'imbere yawo w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu washira uw'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi hahevye abana bagera ku bice cumi na bibiri ku ijana mu ntara ya muyinga diane ndonse ijwi rya amerika diane urakoze kuri iyi nkuru dusubire gatoya mu rwanda ese aba bana n'ubumuga bagomba gufashwa gufashwa gusa cyangwa se nabo bashobora gufasha pierre nyankiko umugabo ugendana ubumuga bwo kutabona araduha igisubizo nyankiko yashinze ikigo cy'ubucuruzi cyitwa panya limited afasha urubyiruko kwiteza imbere mu kazi ko gutwara abantu n'ibintu ku magare mu kiganiro muri isanga cyayobowe na mugenzi wacu thomas kamirindi Uh, nyankiko yari kumwe na barame adrien ukuriye panya limited i nyamata mu karere ka bugesera nyankiko aratangira avuga uwo ari we nyankiko piyeri ni umupapa ufite abana batatu afite umugore nawe witwa mukanziza venansiya ufite ubumuga bwo kutabona nawe twembi dukoresha iriya nkoni y'umweru twamaze kwiyakira none nta nubwo rero tugifite ubuhumyi ahubwo dufite ariya maso namwe mudafite ni ukuvuga ngo rero nyankiko ni umushoramari ni umucuruzi ufite ikigo cy- cy'ubucuruzi cyitwa panya limitedi piyeri nyankiko kirarojisitire muri rdb rwanda development board ni ukuvuga gifite gifite uburenganzira bwo gucuruza mbese bwemewe na leta buremewe rwose nta kibazo yego dukora ku mugaragaro ntabwo dukunze dukora mu bwihisho ni ukuvuga ngo rero panya limitedi icyo kigo gifite intumbero yo gufasha urubyiruko kwikura mu bushomeri kwikura mu bukene kwiyakira muri ubwo buryo butandukanye ni ukuvuga ngo twateye iyo ntambwe tumaze gusohoka tumaze gusohoka mu- mu- mu- mu matsinda y'abafite ubumuga tumaze kumva ko tu- turi turi turi abanyarwanda kimwe nk'abandi badafite ubumuga noneho turenga kwifa- tura- turenga gufashwa tujya gufasha natwe niko barame iyi panya wayumvise gute wayumvise ryari murakoze kumpa aka kanya Ah, mbere na mbere ndabanza nshimire peri nyanyiko kubera yuko wadutekerejeho nk'urubyiruko rwo mu bugese mu by'ukuri ukuntu namenyanye n'uwo mugabo namenyanye nawe bitewe n'undi mukobwa dutuwe tuziranye nawe ufite ubumuga bwo kutabona uwo mukobwa niwe wari uzi amateka yanjye yuko nkora akazi ko gutwara abantu n'ibintu ku igare ubwo yarihereye nyine aganira na piyeri nyanyiko bamvugaho nyine aramubwira turamutse waguye kampani yawe ukajya gukorera mu bugesera wasangayo runaka akagufasha ibintu bikagenda neza ni muri izo nzira rero namenyanye n'uwo mugabo turabi tubiganiraho tuza guhura dupanga uburyo twabona ibyangombwa byo kuba twakora hano mu bugesera kuko turabiga turabibona mwabihawe nande uruhe rwego rwa leta ibyangombwa byo gukorera mu karere twabihawe n'u- n'ubuyobozi bw'akarere akarere ka bugesera ka bugesera mu by'ukuri njyewe uwo mukobwa yarambwiye ati umugabo witwa peri nyanyika afite kampani y'abanyonzi ariko abantu ni ubumuga bwo kutabona noneho ndibaza nti ubundi njye nabitaga impumyi umuntu w'impumyi yayobora abanyonzi gute ko nzi ko abanyonzi tugoye ariko buhoro buhoro akagenda anyigisha nkumva biri kunyinjiramo nibwo naje gufungurira amarembo uwo mugabo ndamubwira nti nta kibazo twakorana nagufasha ukabona ibyangombwa ukagura kampani yawe igakorera inaha mu bugese muri urwo rwego nawe arankundira mbere umubyeyi mwiza rero araza duhiga ibyangombwa turatangira gukora ubu turi mu muhanda turakora nta kibazo n'ibintu biragenda nuko nuko mumaze ubwo ngubwo mumaze igihe kingana iki mukorana twatangiye gukorana ku itariki esheshatu z'ukwezi kwa karindwi bibiri na cumi na karindwi ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite stanislas ikibazo cya mbere njye manza kumwibariza yavuze ko abana n'ubumuga bwo kutabona we n'umudamu wiwe ndamanza mubaza ese babanye mu mabyiruka yabo bavutse bafite ubwo bumuga cyangwa bwaje nyuma bombi icya kabiri nkamubaza ese nk'abantu bafite ubumuga nabo hari abo yaba abasha kuba yafasha kuko ndi kumva yarabiteje imbere cyane murakoze cyane ye reka ahita agusubiza nyankiko we uyu rero stanislas wo muri rurindo wamwumvise Mura- murakoze stanislas yewe navukanye indwara bita iseru nyuma yo kurwara iseru ntabwo nahise mpuma nanjye nagiye mu mashuri asanzwe nka- nka- nk'abana badafite ubumuga kuko sinjya nkunda nk'abana bazima kuko burya n'ufite ubumuga nawe ni muzima tuzagenda tuvugurana ku nyito yego burya ntawe utari muzima Eh.
Okay. ubwo ngubwo rero kuvuga navuganye iseru nyuma noneho nza kugira ingaruka z'iseru mu mwaka mfite imyaka umunani ngeze mu mwaka wa kabiri pirimeri ni ukuvuga ngo na, n'umu- na madamu rero nawe yavukanye iyo ndwara y'iseru aza kugira ingaruka z'iseru nyuma y'imyaka itanu icyo cya mbere ndumva nyisubije ye noneho ubwo ngubwo ababyeyi bacu rero baduhuje igatagara kuko twageraho igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na karindwi igihe niho nagezeyo madamu we yagezeho igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu nibwo twatangiye urwo rugendo rw'abana rwo kwiga ku mashuri yihariye y'abafite ubumuga ikibazo cya kabiri tujya turenga nyine kuko twaje gufasha urubyiruko rusanzwe rw'abantu badafite ubumuga twarihe- twarihereye kuri bagenzi bacu iyo ugeze mu karere ka ngororero ugasanga ari umugabo ufite ubumuga bwo kutabona witwa damanyi jean batiste n'umudamu we udafite nawe ufite nawe ufite ubumuga oliva hari aho twabakuye hari aho twabagejeje No- nawe ushaka wajya kutwakuranyayo ukamureba kuko n'undi muryango wavutse inyuma yacu wumvise ko twashoboye nk'abandi tugenda i bugesera tuganira n'umuryango w'umugabo witwa noheli nawe nu- afite ubumuga bwo kutabona n'umugore we afite ubumuga bwo kutabona iyo miryango rero turimo turayikusanya tuyikorera isesengura ry'ubuzima ko twari dufite aho tumugeze tuyereka icyerekezo n'uwo mukobwa adiriye ababwiye yitwa yitwa eh, uwo mukobwa Uwineze natwe ubumuga bwo Merinda.
kutabona yabaye mu mago yacu yarerewe kwa madamu ubwo nawe ashatse umugabo akomeza kurererwa iwacu ubu Eh.
nawe tumugejeje ku rwego rwa kaminuza yiga muri college of education rukara n'abandi n'abandi twakubwira byinshi kuko isaha burya ni ntoya bashaka kwerekana sosiyete y'uko iyi miryango abantu bafite ubumuga barashoboye ahubwo mubibeshyaho nabo barashoboye kuko turashaka ku- guhindura uyu mu- uyu- iyi si iyi si bihereye kuri twebwe urareba nka bariya abasuguti bajya bavuga ngo muhindure isi buriya umuntu washinze abasuguti ndamwemera niho tugenda dukura i- izo ndoto zose kugira ngo tubihigure rero turimo turagenda twisanisha n'ubuzima bw'isi Ah.
tudaheranwe n'ubumuga kuri telefone dufite inosenti reka mbere no kugira umuntu yinjire m- muri iryo shyirahamwe ryo- ryosaba iki ni uko hariho nu- n'ugomba ku- ku- kuryinjiramo nubwo hari- hariho ibintu byinshi bisaba kugira umuntu abyinjiremo cyane Eh, akomeza kubaza marayikise kuko turashaka no kuryinjiramo kubera ko twumvise rizamo a- a- abantu cyangwa n'abakomeye bizi ko hari birebire kugira umuntu yabyinjiyemo umuntu yatanga urakoze cyane inosa iyo twumvise icyo kigo cy'ubucuruzi cyitwa panya limitedi piyeri nyanyiko gikorera i bugesera muri nyamata reka nguhe nk'aho hantu hihuse hafi y'uburundi dufasha Yego.
abarundi bari mu nkambi adiriye ajya amuza nabo iyo baje gusaba akazi turaborohereza kugira ngo babashe gushaka amafaranga ubuzima kuko buriya serivisi bihwanye amafaranga ni ukuvuga ngo rero nk'abo barundi iyo baje tukabafasha tuka- tukabahuza n'abanyarwanda i nyamata baraza tukabafasha iyo dusa- iyo dusanze adafite igare turarimugurira iyo dusanze iyo dusanze afite amafaranga makeya turayamwongerera tukamugurira rya gare Eh, yaba asanzwe afite igare rye kugira ngo aryinjize muri muri muri icyo kigo cy'ubucuruzi mwaka umufuragiro mukeya ushoboka wose kugira ngo tumumenyereze tumwereke ubucuruzi ko bukorwa umufuragiro nyankiko we inosenti ni umurundi umufuragiro sinzi niba iryo jambo arisobanukiwe
ni amafaranga asaba serivisi ata- batanga kuri serivisi tuba twabakoreye eee kugira ngo tumwinjize Kuko- tumwinjize mu- mu- mu- mu bucuruzi twamusaba tumusaba amafaranga ay- ay- tumusaba amafaranga ay- ay- ya serivisi kugira ngo kuko hari umukonsi tuba wamwigiye umushinga nawe tukabasha kumu- kumu- kumutoza ubwo bucuruzi kuko tur- turamwigisha tuti ubucuruzi ni iki ifaranga ni iki urya byi- urya bikeya wizigame niyo niyo niyo prinsipe tubaha cyane eee adiriye yahera aho ngaho amfasha akagenda abasobanurira kuko dufatanyije n'akarere ka bugesera twakoze icyo twita igiceri project adiriye yabafasha akabasobanurira igiceri project barame we ngaho rero nahawe tukiri aho nabwira inosa kwinjira muri kampani icyo bisaba uba ufite iga- iryo gare ryawe waba utarifite ukaza tukarikugure ariko hagati aho ntaragera aho ngaho bisaba kuba ufite irangamuntu y'igihugu uvukamo cyangwa waba utayifite wenda waraje mu rwego rw'u- rw'ubuhunzi ukaba ufite icyo twita akarangampunzi akarangampunzi akarangampunzi eee icyo gihugu afite ukaba ufite imbaraga zo gukora ukaza utugana urakatwereka tugafata nomero zako tukamenya aderesi yawe ubundi ukaza tukaguha iryo gare tukakwinjiza muri kampani ugakora nawe ukabasha kuba watera imbere Mwa- mw'uwo mufuragiro bababwiye niho hava umwenda w'akazi kuko ugomba kujya mu, mu- mu kazi wambaye ikikuranga yuko uri mu kazi ubwo aho ngaho inose arahasobanukiwe ariko nanone mu rwego rwo kwiteza imbere tugira icyo twita igiceri project ugomba kuba ukora mu muhanda byanze bikunze wizigama kuko ubaye utizigama imbaraga zazagera aho zishira ka kazi wakoze kakaba gapfuye ubusa ukabura umusaruro wagakuye ariko ubwo ku- icyo giceri project ni amafaranga magana atanu utanga buri cyumweru akandikwa mu gatabo kawe ukakabika ayo mafaranga niyo azagufasha muri cya gihe uzaba udashoboye gutwara igare akagira icyo yakugoboka kuko mu ntego za kampani intego ya mbere ni ukwigisha urubyiruko kwihangira umurimo no gukora twizigama kuko icyo tudashaka ni umuntu dukorana nawe akorera amafaranga yose ayajyana mu nzoga ayajyana mu bintu bidafite agaciro jya dukeya wizigama utundi ejo hazaza hawe hazabe heza uvuga uti uyu musaruro nawukuye muri kampani kuko njye hari ikintu kijya kimbabaza nkabona umuntu udafite ubumuga bamubuza gukora aririrwa yicaye asabiriza kandi Ariko- ahari nu- ari ashobora kuba ari n'umusore cyangwa se inkumi ari n'umu- ari n'umusobora ari- ari umusho- ari umusore ashobora kutugobo- kutuyoboka tukamwereka iyo nzira agakora agatera imbere njye birambabaza cyane ari naho nahera nshishikariza urubyiruko rwose rwumva rufite imbaraga zo gukora eee kuba bakwi- bakwibumbira hamwe bakagira icyo ikintu bareba bagakora cyangwa bakatu- bakatuyoboka tukabigisha akazi reka nibutse abatwumva ko iyi ngiyi ari radiyo ijwi rya amerika ahubwo barame hari abakobwa se baza mu mu muryango nabo barimo Okay, abakobwa turabakira eee ashobora kuza akavuga ati mfite igare ryanjye akishyura uwo mufuragiro Aha.
akaba yatuzanira musaza we akaba ariwe ukoreramo ariko akorera ku izina ry'uwo mukobwa kugeza umukobwa mutamwemerera Oya, twamwemerera ari- ariko nabo baracyitinya Eh.
gutwara igare ni akazi gasaba imbaraga cyane aramutse aje avuga ati ni njyewe ugiye kuryitwarira nta kibazo byaba na byiza byadushimisha nyankiko hari icyo wari nawe wari ugiye kongeraho ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none ubu ngubu turimo turafasha abakobwa kuzana amagare yabo cyangwa akaza akaguza muri kampani amafaranga tuka- akagura igare mu izina rye none tukamufasha gucunga uwo muntu ariko ibirenze ibyo none uyu munsi wa none twatangiye kugura amamashini adoda kugira ngo duta- dutangire dutekereze kuri bashiki bacu
murakoze rero nshuti mwarimu duteze amatwi igice cy'ikiganiro muri isanga nicyo dusorejeho uyu mwanya mwese mwese mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika